Iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese bakunzi b'iradiyo ijwi ry'amerika muri kumwe na frederic nkunikije ateranije iki kiganiro ikaze mwese mu kiganiro murisanga mu ijambo ry'impera y'umwaka perezida pierre nkurunziza yashikirije abarundi yarasubiye gutera akamo impunzi zikiri hanze y'igihugu kazisaba gutahuka yarongeye aratera akamo ibihugu vyakira impunzi z'abarundi hamwe n'ishirahamwe ryitaho impunzi hcr ikabisaba korohereza abarundi bifuza gutahuka mu gihugu cabo nkurunziza yavuze ko uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda ukwiye kuba umwaka w'ihunguka vyongeye umunyamabanga ntayegayizwa w'inama nkuru y'igihugu ijejwe umutekano mu burundi general silas ntigurirwa nawe nyene yarateye akamo gasaba abahunze igihugu cabo gutahuka kwifatanya na bene wabo mu guteza imbere igihugu ako kamo gasaba impunzi gutahuka si ubwa mbere gatewe ariko naho hari impunzi zitari nke zimaze gutahuka muhigu bihana imbibe n'uburundi haracari igitigiri umurengera c'impunzi zicatse indaro muri ivyo bihugu mbega imigambi irashe leta iriko irashikiriza irashira imbere kugira ngo abarundi b'impunzi bashobore guhunguka muri uyu mwaka niyihe mbega ku bwanyu ibintu vyokorwa kugira ngo impunzi zumve ko zotekanirwa mu gihe zohunguka n'ibihe abatumire mu kiganiro cacu ni claude karigwa ndenzako umuvugizi wa perezidansi y'uburundi muriwe neza claude karigwa ndenzako
mwiriwe cane frederic nkundikije ndahaye namwiriwe abariko baratwumviriza murakomeye
turakomeye turakomeye n'abarundi barakomeye kandi turipfuriza umwaka mushasha abarundi bose abari hose nk'uko nyincubahiro mukuru w'igihugu yabikoze ego tuzoba kandi turi kumwe na godefroi kizimana turacamurondera kuri telefone akaba ari umukuru w'umugambwe psd turi kumwe kandi na masabarakiza silvestre umurundi w'impunzi aba ari mu gihugu ca uganda mwiriwe neza silvestre masabarakiza mwiriwe nyakubaho nkundikirije ndashimye cane kuba ubwo butumire ndawukengurukiye bose murakomeye
turakomeye kabisa umwaka twawumaze neza duhagaze bwuma ni vyiza cane rwose tutarinze rero kubatesha akanya reka dusabe umushana claude karegwa ndenza ko atubwire ibintu eka ibintu leta y'uburundi yizera gukora muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda kugira ngo uyu mwaka uzobe umwaka wihunguka nk'uko perezida w'uburundi yabitangaje
urakoze cyane frederic leta y'uburundi navuga ko izobandaniriza ku isemo yari isanzwe igeze ko kugira ngo imigambi yayo harimo n'uwo mugambi wo gufasha abarundi guhunguka ibandanye ubwa mbere hoho leta ikikora no gutsimbataza amahoro n'umutekano mu gihugu kugira ngo umuntu wese yahuza igihugu ku mvo z'umutekano ku mvo z'uko abona ko amahoro adakwiye mu burundi yumve koko ko ayo mahoro yagarutse ku mutekano uhari aheze ahumure asubize umutima mu nda agaruke mu burundi icyo ni icya mbere urazi ko hatamuriwe mu gihugu kitarimwe amahoro ikindi nacyo ni ugukomeza irungika intumwa hirya no hino ku isi ahari impunzi z'abarundi kugira ngo bazijijure zishobore gutahuka mu gihugu na cyane cyane ko izo mpunzi zose ni abana b'igihugu ni abana b'uburundi turabakeneye dukeneye amaboko yabo dukeneye ubwenge bwabo ni abarundi ku rugero rumwe n'abandi barundi baba mu burundi iyo rero tutari kumwe igihugu kiba hari icyo kibuze biratubabaza cyane
ivyo bitandukaniye n'ibintu leta y'uburundi yari imaze gukora ku vyerekeye gutera akamo impunzi z'abarundi kugira ngo zitahuke cane cane iziri mu bihugu bihana imbibe n'uburundi
ntaho bitandukaniye nakubwiye ko hari ukubandanya ntaho bitandukaniye mu kirundi bavuga ngo inzira nziza uyicamo kabiri ntaho bitandukaniye tubibandanya kuko tumaze kubona tumaze turamaze kubona akarusho bizana urabona uraje uyu mwaka wonyine gusa uyu mwaka turimwo ukaraba impunzi zatahutse mu burundi bishika ibihumbi mirongo itanu n'umunani n'amajana abiri na mirongo itandatu na babiri bavuye muri tanzania muri congo muri kenya mu buganda no muri gabo hari n'impunzi zitahuka zidafashwe na haseri izatahutse muri uyu mwaka turangije zishika ibihumbi amajana abiri aho nitwo kubagira n'abandi barundi baba ibihumbi mirongo itatu birukanywe n'igi- eh, birukanywe igikubikubi na leta y'u rwanda nabo nyine bagatahuka mu burundi ubu ivyo byose ni ingaruka nziza y'inyigisho nziza y'imigambi myiza ibikorwa byiza bya leta y'u burundi leta rero ntishobora guhagarika ivyo bikorwa mu gihe ibona ko bifite akarusho mu gutahukana impunzi Egume, reka namwe eh, mushiyantahe eh, silvestre eh, masa barakiza mutubwire ibintu mwi- mwi- mwiyumvira ko leta bishobora gukora kugira ngo mufate ingingo yo gutahuka mu burundi muramaze imyaka irenga ibiri hanze igihugu mwarahunze
reka si ibiri gusa irarenze ibiri yewe nahunze kera nahunze kuva bagandagura umukuru w'igihugu ndadaye hanyuma mm, mm, bamaze kumugandagura iwacu habaye isano rinuka bivuka muri komine muruta muri zone mubuka inguka aho mworoha avuka emile yakoze amabwizizwa ya- akaranga k'abarundi ka kera niwe yanditse igitabo eh, cy'abami ba kera yongera ashinga amabwiriza niyo mvuka isano ryahakorewe n'iriharugu bagandaguye umukuru w'igihugu maritiyo rundadayi baciye bafata babona mworoho n'abatutsi benshi babashyira mu- mu- mu- mu ntuze mu ibare yabo Baba- ba- babashyize mu ibare yabo hari imisanire y'umututsi arababwira yitwa severini ngo ngomba ndabahungisha ye ngo urabona ngo bagandagura umukuru w'igihugu ngo kandi ngo mufunze nabi ngo abahutu barabagandagura tumaze gushika mu murangara atangwa batangura kuvuga ngo abatutsi mujye hajya ngo abahutu mujye hajya hanyuma aho abatutsi babashyize baciye ba- ababwira ngo nimwinjire mu nzu ngo nimwinjira mu nzu ngo tubakingire ngo ntihagire aba bahutu ntibaze kubatemagurira ngaho babashyize mu iyo nzu Naba- nababona mworoha n'abandi benshi niyo mvuka tuvuka hamwe na mworoha tuvuka muri komini imwe tuvuka muri zone imwe nuko baca babinjiza Ba- ba- misaneri eh, ara- arababwira ngo nimwinjire mu nzu ngo ndabakingire ngo ufite ibihumbi bitanu amwe ufite ibihumbi icumi amwe ngo meze ngo ntabaze ngo kuko ngo urabona ko bamaze kwishyura ibiti mu ibarabara ngo ntaho muronka muca ngo ngo ngo ngo tubahamagare imashini ica ibyo biti ngo abasirikare babone kuza kubatabara akivuga iryo jambo baciye binjira muri iyo nzu ya domisiyo umwarimu yigisha muri seneri baca binjira mu nzu yiwe Na- nawe yinjiramo batabubugaraniramo babuguraniyemo ya kose mu majambo make mushiyantahe eh, m- masa barakiza mu majambo make ah, akamo leta y'u Eh, burundi amajambo- yateye muzokitaba Eh, hanyuma muzotahuka rero- reka rero reka rero ndabita- ndabi- ndabivuge ni- ba- bamaze ku- kugira ibyo baciye baja hejuru y'amabati barasambura amabati atatu baca babikisha amabuye nuko babijije amabuye ibyo byaraheze rero Ni- icyo mvuga rero guhunguka rero ndifuza guhunguka nkajya mu burundi bwacu uburundi ndabunyotowe n'igihugu cy'amahoro kandi n'abandi bose b'impunzi nibo basabira ko twunguka tukava mu bihugu by'amahanga kuko ntitwamererewe neza rero ndasabye umukuru w'igihugu sinzira uburyo mfise uburyo buke sinibonye ikisikaniyo nta modoka ya eseri ziva mu buganiriro cane iwacu zihari ndasabye umukuru w'igihugu umere inamba uyo mu u- uyo mutumire nkanje umumere inamba yanje ayishikirize umukuru w'igihugu anyambe angure muri iki gihugu njyane ko nosika mu gihugu cy'iwacu nze kubaka uburundi bwacu ndoterera icyo mfise n'ubwo ntari neza ndo- mfise ubumuga mu maguru ariko ndazi yuko mfite mu burundi ntabura icyo nterera nicyo saba rero yuko n'impunzi zose ziba zarahunze kuba hanze ntiharyoshe harabisi nuko Ma- Masaba barakiza Iwacu muriko muvuga ko Iwacu mubuze Iwacu uburyo bwo kwiyunguruza gushika mu Burundi
bisaba uburyo bw'uko umukuru w'igihugu yoba uburyo bwo ku- bwo kunyunguruza nkasika mu burundi nubwo yomba imodokari nkura mutukura igasika mutukura yewe ni ukwisikana mutukura kuko nabuze uburyo bw'uko yosika mu burundi hama akama uburyo bwo gusika mutukura nkaca nsanga ikinyunguruza kingeza mu burundi ubutukura ninjira neza nkaca banyunguruza bakansikana mu burundi ndifuza uburundi bwacu ko nanjye noza gutora nkongera nkigandagandira mu gihugu cy'amavukiro ino turi turagowe ni ukuvuga ko tumerewe neza nta muntu ari hanze amerewe neza I- tuhaba ku ngorane tugasaba kandi ko bokumvikana n'imibano y'ibihugu dusangiye imbibe bakumvikana tukongera gusubizanya urukundo kuko nacyo dukwa n'abarundi nabo bumva badashobora gutaha mu burundi abo barundi nabo perezida w'uburundi n'umunyakigongo n'umunyembabazi azobagiriye imbabazi nabo batahe kuko yifuze ko dutaha n'abo bimbwira ko badashobora gutaha n'abagira imbabazi nabo bataha mushikantahe claude karirwa neza ko kamo mushikantahe masabarakiza silvestre ateye gasaba kumuterera ku buryo cyane cyane bwo gushika mu burundi eka no kugira umwumvikano hagati ibihugu bihana imbibe n'uburundi mu kavuga kwiga
akamo gatewe na masabarakiza ni akamo keza cyane tukakira neza kandi turumva yuko ari umuntu yababaye yababaye cyane kanatsinda nta muntu n'umwe yababazwa no kuba mu gahinga na twebwe tuba mu gihugu cyacu cy'amata n'ubuki ntitunezerwa ntawe usomera inzuru ziri ko ziravuga ntitunezerwa aribo bene wacu ariko baranuranura bariko baramererwa nabi mu gihe mu burundi hari abashobora kurya bimwe bagasigaza no kubisesa bakabisesa kamo rero twakumvise ako kamo leta isanzwe ikitaba ihora irungikira uburyo baba bifuza gutahuka imodoka z'uburundi ziba zigenda zigashika muri tanzania zigatora abantu ziragenda ku rubibe zigategera abantu n'ubu rero navugane n'abandi kuko ntitushobora kuja turarungika imodoka imwe igiye gutora umuntu umwe cyangwa indege igiye gutora umuntu umwe abarundi rero leta y'uburundi ifatanya na hase n'ibihugu vyakiriye izo mpunzi tumaze kubona igitigiri gishobora kwigwa mu modoka ca turungika imodoka bagataha mbere si ugutaha gusa bashitse abantu bakabafasha bakabakira bakabafasha mu kugira ngo bashobore gusubira babanagure bashike mu gihugu baronke ico bambara baronke ibyo bafungura ku bijyanye naho n'imigenderanire hagati y'ibihugu kugira ngo amahoro asasagare atsimbatare ku mbibe z'igihugu no mu gihugu izo leta y'uburundi ni politike yayo isanganywe y'umubano mwiza yo kubana neza kubanira neza n'ibindi bihugu ibyo navyo keretse igihugu cy'u rwanda uno munsi novuga ko bitameze neza navyo ntitwizera yuko bizomera neza kuko gisi ntaho kitagira n'iherezo leta y'uburundi izobandanya iyo nzira nziza yo kubanira neza abandi ariko nayo ikabandanya isaba ko nabo boyibanira neza kuko ntawe kutisimbiza muri make rero basaba arakiza nareme n'uwundi murundi wese yoba yifuza gutaha akaba abuze uburyo bwo gutaha amenye yuko leta y'uburundi yategekanije ibishoboka byose kugira ngo abarundi bifuza gutahuka batahuke tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na landori landori mwiriwe neza
mwiriwe neza muri hehe
jeni twarandri ndi karutsi iburiga mu burundi kandi kazira ninde
munezero munezero turiko tuvuga cane cane ku kamo leta y'uburundi yateye impunzi z'abarundi kugira ngo zitahuke turiko tuvuga cane cane ku vyerekeye imigambi mishasha yoba ikwirashirwa mu ngiro kugira ngo izo mpunzi z'abarundi zironke amakuru kugira ngo zishobore gutahuka mu burundi n'akamo katewe na leta y'uburundi mu mpera z'uyu mwaka duga ku ijambo
ibyo murakoze mwarakurikiranye ijambo nyakubahwa perezida w'igihugu cyacu cy'uburundi yashyikirije mu gusozera umwaka aho avuga ko umwaka ari ubihunguka turabye mu bisanzwe abantu bahunze bagahunga igihugu uretse icyo bariko barahomba ntacyo bariko barunguka nicyo gituma tuba tubatera atamo tuvuga ati ntibahunguke baze twubake igihugu cyacu cy'amavukiro kuko mu bubumbiro twese twarahabaye nta cyiza gihari naho bibaza ko ibyo bihugu bibahaye indaro bibakunda igihugu cy'amavukiro nacyo kiguma ari igihugu cy'amavukiro nibaze baze barabe igihugu ni nyabagendwa amahoro n'umutekano birakwiye kandi uretse icyo bahombye ntacyo bungutse igihugu kirateye imbere amahoro n'umutekano abahungutse nta ngorane n'imwe bafite barakirwa kandi bimeze neza cyane ahubwo tugasaba ko hasere yoraba igafasha abari mu bihugu bimwe bimwe nk'u rwanda turabye nta muntu araza ku mugaragaro azanye n'imodoka ya sere ngo avuye mu rwanda hasere n'u rwanda boraba bakavugana aba bantu bakabareka bakaza bagahunguka kuko iminsi yose bariko baramara mu buhungiro niyo bariko baratakaza mu buzima bwabo bazobibona mu minsi ariko twifuza ko boza hakiri kare kubaka igihugu cyacu murakoze murakoze randori reka duhe n'ijambo eric mwiriwe neza
cyane muri hega eric
neza na neza ndi mu ikambi y'impunzi ya nyarugusu muri ta
ego me- mu akazi akandi kazina ninde ntibakanibona bakanibona duga ku ijambo ikibazo cy'imviro
okay bo akamo leta y'u Burundi iriko iratera imwe
eric muratwumva yego ndabumva cyane duga ku ijambo niko navuga nti akamo leta y'u Burundi iriko iratera
ah, telefone yawe ntitiyumva neza eric iguma icika Eg- eg- egera telefone Allo?
ego duga ku ijambo yego je ndabumva neza ego bandanya
yego ndiko ndavuga nti akamo leta y'u Burundi iriko iradutera twebwe impunzi turakumva kandi turagatahura
duga ku ijambo yego ndiko ndavuga nti akamo leta y'u Burundi dutera twebwe nk'impunzi turakumva kandi turagatahura ego kanatsinda ntawanka konka nyina ngo agwaye amahere ariko barakwiye kwibuka yuko abahunze kumbure benshi barahunze ariko si bose bahunze imbozi zimwe umwe umwe yagiye hari- hari bamwe bamwe bagiye bamuhunga imbo izi abandi imbo izindi naho benshi usanga bahurira kuri bimwe na bimwe ariko ico twosaba ni uko ah, abifuza guhunguka bokoroherezwa ba- bagahunguka nk'uko bavyifuza ama ababona yuko umutekano wabo nabo utaraboneka bakoroherezwa iyo bagiye amategeko mpuzamakungu agenzi- agenga impunzi akubahirizwa ku buryo bw'uko atawuhungukanwa ku nguvu ngo ni uko leta iriko iramusaba ari leta y'igihugu ciwe
murakoze eric reka duhe ijambo eh, claude karegwa neza ko wagiye icyo avuze ku byo mushikirije Ah, n'ibishikirijwe na landori
urakoze cyane federike ibyishyizwe na landiri cyangwa ibiguze na erike byose bijya mu nzira imwe Eh, mu isanzwe eh, cyane cyane agomba gushingira ku bishikirijwe mu- eh, na erike avuga ati ntawanga konka nyina bagwaye amahere urabye ingene ibintu byifashe mu burundi uno munsi haba mu by'ubutunzi mu by'imibano na cyane cyane mu mutekano igihugu cy'u Burundi kiratekanye gusumba ibihugu byinshi kiratekanye gusumba siriya kiratekanye gusumba afghanistan gusumba somaliya mugabo muri ivyo bihugu abantu barahaba abantu barahaba yavuze n'ikindi ati eh, abantu bose bahunze ku nzira zitandukanye ivyo nyine icubahiro mukuru w'igihugu yari yabivuze ati turazi ko hariho bamwe muri abo bakiboshwe nk'inyagano ati turazi ko abandi bahenzwe canke bihenze araheza arabaremesha ati ikibi ntikizira kuba kizira gusubira ati kandi ikibi si ukugwa ikibi ni ukugwa ntubyuke abantu rero dushaka eh, cyane cyane abo bahenzwe bava ibuzimu bazi ibuntu bazijuke bumva akamo bumvirize akamo ku- ku- gaterwa n'abarongozi batandukanye bima amatwi abandi bantu babahenda hari ikindi kintu twagomba gutanga nk'inyigisho ni uko impunzi ku batari babizi ni urudandazwa Eh, ni urudandazwa rutemewe n'amategeko ubwabo birababaje ariko turazi ko ruhaba amashyirahamwe amwe amwe eh, yaba yegamiye ibihugu cyangwa ategamiye ibihugu arakoresha impunzi nk'urudandazwa hari igihe tugombye kuvuga ibintu uko biri uribaza uti mbega umunsi ata mpunzi n'imwe iyo biri ku isi ishyirahamwe hasere ryoba rikibereyeho iki abarikoramwo bazokora hehe hariho rero abantu badafise badashira imbere abantu bashyira imbere inyungu zabo bagafata miri abantu bifuza guhunguka kugira ngo babandanye hari umugani baca mu buganda uvuga yuko amakuba y'inka ariyo mahirwe y'imbwa iyo igihugu kigize ibibazo abantu bakagita bakongoka hariho abaheza rero nabo bakarongera byinshi hariho abaheza bakabi- bakabikuramo akazi abandi bakadandaza ibiribwa n'ibyambagwa n'ibindi byinshi umuntu atovuga ngo aheze bwa barundi rero bajijuke umukuru w'igihugu ashaka yuko muri uyu mwaka eh, guhera uyu mwaka abarundi baca ubwenge bamenye inzira eh, eh, izimiza n'itazimiza bamenye umwungu uhuma n'udahuma niho yatanguje muri bya bikorwa nakubarira yaratanguje umugambi wo gufasha abarundi kuzirikana igihugu abarundi bamaze kuronka izo nyigisho benshi ubu ndazi neza yuko uwo bahenda iyo bayihenda batomwemerera abo rero bakiri kure bataraza bariko baracerwa nibaze dusangire ibyiza biri mu gihugu twese tu- tuje ku murindi umwe hanyuma ahandi ho uzosanga ariho bazoba baje baradu- baraducereza hari Murakoze.
hari eh, mushantahe eh, claude karirwa ndenza ko amakuru atangazwa mu nyamakuru ah, y'abantu usanga bishwe hirya no hino hirya na- eh, no- no hino eka hakaba n'amakuru kandi y'abantu banyuruzwa abantu bahunze ntibashaka kugira amazinda gutahuka kubera amakuru nk'ayo
Eh, jewe narabaye mu gihugu cy'ubwongereza imyaka ine n'igice hariho ibice bimwe bimwe byo mu gisagara ca londres nka za peckham za hackney aho mu ijoro rimwe wasanga hapfuye abantu bashika cumi cumi na babiri bahitanywe n'ububisha bujanye eh, nu- nu- n'ugwaruka n'imigwi imwe imwe y'abantu bacumitana imbugita ariko ni ntibyabuza abantu kuba mu bwongereza ntibyabuza abantu uruja n'uruza rw'abantu mu burundi ntawoharira yuko hatariho abantu eh, bapfa hatari abantu banyuruzwa mugabo icyo umuntu yo- yokwibaza akibaza mbega ko atawigera yiyumvira ko abo bantu bapfa bashobora kwicwa n'abantu barondera inyungu mu kuguma nyene mu- mu- mu bwicanyi ubwo bwicanyi rero ababukora nta n'umwe ashobora kwerekana eh, ko ari leta ibukora Eh, turazi neza yuko hari igihe hatogwa ibiziga mu mabarabara Eh, amatohoza amaze gukorwa byiyemererwa n'ababikoze bavuye ubuzima bakaza ibuntu bati hajya twabikora kugira ngo twereke amakungu ko ibintu byayangaye twabikora kugira ngo n'abatarahunga bahunge bagende igihugu cy'uburundi gisigara ari agahinga ibyo rero n'ubu abo bantu bashobora kuba bakihari mugabo ntawe utera icumu mu icumi abarundi benshi ku rugero rurenga mirongo icenda n'icenda ku ijana ni abanyamahoro bashaka amahoro bashaka umutekano bashaka umwansi baramaze kumumenya umwansi si uwo badasangiye ubwoko badasangiye umuryango kuko impunzi si abahutu impunzi si abatutsi impunzi ni abarundi bose bari hanze bitwa impunzi abarundi rero benshi bamaze kubimenya ntibazokwemerera egome bazoshobora gukora abagomba gukora ububisha bazobukora mugabo abantu bazoteterwa Ego.
kuko abarundi nka bose ntibabishaka Ego me- namwe mushigantahe uh, Silvestre Masa barakiza mugira ico muvuze ko byashikirijwe na Landry eka na Eric ari mu mu kampi impunzi yari icyo mvuga icyo mvuga kuri iryo jambo mbona ko abarundi bohunguka kuko i- i- intambara twajaje mu burundi kandi abazotera intambara nubwo bazoyitera bakavuga ngo barashyikirira i burundi nibazoronka babatora kuko abarundi bararambiwe n'intambara kuva imyaka iheze rwagasura apfuye ari intambara gusa ubu rero harabonetse abantu b'abasinga ntahe bazi ukuri n'ingingo n'abarundi baramaze kunyugwa barabonye ibyabaye kuko abarundi sibyuje abarundi barategereye ibyo bategereye barabibonye barabonye ibyabaye ubu rero gukoresha intambara gukoresha intambara baca babona ko uje kubamara nubwo wokoresha iyo ntambara n'udoze mu majwi ngo witoze utsinde kuko abarundi baramaze kumenya none niba wakoresha iyo ntambara kandi utazotsinda utazoza mu matora ngo utsinde ko abarundi bamaze gukoresha bamaze kumenya uburyo ahubwo uzoba uje kumara abantu nka kwa kundi nyine za za ntambara za za zindi zahiye zimwe zagenda zimwe nyinshi tudaharura tudashobora kumenya igiti izo ntambara rero ubu abarundi barazimenye nacyo ntikimaze ahubwo abarundi abashingantahe abantu b'abarundi bafite umutima wo gukunda uburundi bakwiye kujya hamwe bakavuga ukuri kurahabona bakaza kwitoza bakaganira n'abarundi bakabana n'abarundi bakegera abarundi izi ntambara bakabivamo kuko abarundi barasesemwe n'intambara ibyo natanguriye ko wabyumvise ubu byarabasesemye ntibacyifuza intambara umuntu azozana intambara azoba aje kumara abantu azoza ku- azoba aje kumarira n'akasigaye n'azobazanya amahoro Ego me Eh, bati banyunganira eh, tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika turi kumwe na Louis Michel mwiriwe neza
urakoze cyane wa nshuti we ndakumva ndabashimiye ndabashimiye ndabumva murihe ga Louis Michel
nge ndi mu rwanda hagati uh, kandi kazina ninde
nitwa louis michel eh, duga ku ijambo ikibazo cyiyumviro
ngewe ndababaye ngewe ndababaye numvise amagambo avuzwe n'uriya mwana ma- ni masaba arakiza
ego muranyumva numushigantahe ego muranyumva ego duga ku ijambo masaba numvise ija- o- a- amagambo avuga na masaba arakiza numva ndababaye cyane masaba arakiza avuga ko afite ibibazo arashaka gutaha mu burundi ariko yabuze muwaye yabuze uburyo bwo kujya uburyo yagerayo ariko ngewe ikintu kimbabaje ni ukuvuga ngo uzi ariya magambo masaba arakiza avuze kuriya hari n'abandi ese leta y'uburundi irakora iki kugira ngo abantu bameze nka masaba arakiza n'abandi bameze nkawe bagere mu burundi urabona ko bisangiza buri afite ikibazo mwabyumvise byumva icyo ni icya mbere ikibazo cya kabiri hari hari umutumirwa uvuze ngo uvuze kuri leta y'u rwanda ariko nge- sinzi niba leta y'u rwanda igiye mu giturage epfo aho hasi mu giturage leta y'u rwanda nta kibazo leta y'u rwanda yagiye mu rwanda twagize ubu turimo turiyubaka ese leta y'u rwanda irimo kwiyubaka ifite iki- ingufu zo kuvuga ngo mu kwiyubaka kwayo igiye gusanya n'iki- n'ibindi bihugu igiye gusanya uburundi icyo ashaka kuvuga kweri murakoze cyane ndabashimiye murakoze nyimama murakoze urakoze wa mutumirwa urakoze nawe umunyamakuru mumpaye ijambo murakoze cyane murakoze louis michel reka duhe n'ijambo laurent laurent mwiriwe neza
mwiriwe mwiriwe Eh, eh, mwitwa ndahira irindi zina laurent
nitwa niyo nizerora yego muri he
ndi mu karere ka kirehe ahantu hitwa musanze yego murafite ikibazo murafite icyiyumviro turiko tuvuga ku kamu katewe impunzi z'abarundi Hano kuri icyo- kuri icyo- kuri ibyo bari kuvugaho byerekeye ikintu cyo gutaha yego
none se ko tuba tubona nka nk'imipaka baba barayifunze muri kunyumva yego tugakwira ijambo turakumva
imipaka baba barayifunze nta kuntu umurundi ya- yemerewe kuba kwambuka igihugu ngo bagende iwabo ntabwo bikunda ikindi nacyo kiba gihari nka nko mu nkambi tuba tuba bajya siporo ngo bagiye kwandika nk'abarundi bagiye gutaha byarangiza ni umukuru w'im- w'impunzi nyene ujejwe impunzi akavuga ngo "Mwanye mugende- mugende- mugende haruguru." murashaka gusubiramo ntitwabyumvise Su- subiramo
Na- navuze ngo Mhm.
ati hari ukuntu nyene nka kuriya kuntu nyene twa- twabonye nyene kuri poste kuri facebook yuko ngo baba murunziza ngo ashaka ko abarundi be bataha Ni ku ku kuntu nyene ko ashaka ko ko dutaha none nka nk'umuntu ashaka gutaha hari ukuntu nyene bandika abantu byarangiza uruhande bigize gutaha umuntu ntibamuha itike akababwira ngo duha ibyangombwa byacu ubu se wamuha ibyangombwa bya- wamuha ibyangombwa by'impunzi wagera mu rundi nawe ukerekana iki ukerekana ko uri mpunzi cyangwa ko utari mpunzi
murakoze laurent reka duhe ijambo eh, mushanahe Eh, hari- hari undi- hari undi mu- hari undi muntu twari turi kumwe nawe ashaka kubaza akabazo I- yitwa nde muhe telefone yitwa jean batiste muhe telefone
Halo, wi alo
twe dufite ikibazo cyo gutaha witwa nde
izuba twiteguye ute bona dukwiriye gutaha bime- bigenze bitaba dufitiye umutekano W- w- witwa nde mutubwire izina ryawe bwa mbere kandi ahantu turi nabwo nubwo bimeze bityo nawe mbona nta mutekano uhari usohoka inkambi bakakwirukaho
witwa nde wewe icyo badukora icyo badukorera muri ibyo ni ibihe nibatugire vuba dutahe ahubwo nibwo twaba tubonye amahoro Eh, urashaka kutubwira izina ryawe
sabimbona jean batiste sabe imbona jean baptiste uri hehe uri mu ikami y'impunzi
halo uri mu ikami y'impunzi
halo muri hehe
halo
ndabona tutumvikana reka duhe ijambo abashikana turi kumwe bagira icyo bavuze ku byo mushikirije reka mushenahera jean eh, claude karegwa ndezako mugira icyo muvuze ku bishikirijwe na louis michel na na laurent reka na jean baptiste afashe ijambo mu kanya gaheze
urakoze federic nkundikije uwi michel aravuga ati leta y'u Burundi iri kuyakora iki ngo abantu batahuke nari nabivuze ngira ngo yari yakurikiye Eh, ibikorwa ni bya bindi igihugu cyose kigendera ku mategeko kiyubahe kiyubahiriza kirondera iteka n'itekane ry'abenegihugu bikora bwa mbere ni ugutsimbataza amahoro n'umutekano niryo shingiro niwo mushinge urama nizo nkingi igihugu ibikorwa byose biheza bikubakirwako ibyo rero byarakozwe birakorwa kandi bizobandanya bikorwa ibyo nibyo byatumye nabi nabivuze impunzi ibihumbi n'ibihumbagiza barashyika ibihumbi mirongo itanu n'umunani eh, ba- ba- eh, n'ibi- n'amajana mirongo itandatu na babiri bahunguka bavuye mu bihugu bitandukanye abandi ibihumbi amajana abiri barizana batarinze gufashwa mbere na hcr ibyo rero eh, bi- bi- biragaragaza ko leta y'uburundi ifise icyo iri kwirakora abo bantu ntibari gutaha yaba leta y'uburundi ataco yakoze kandi abo bantu ntibatahukanywe eh, n'uburyo bwa hcr cyangwa uburyo bw'ibyo bihugu barimo ni uburyo bwa leta y'uburundi nibo babikora n'ubu bararindiriye abantu bifuza gutahuka babandanye kwiyandikisha babishikiriza uvuga wese turandika turandika n'u- n'ucisha mu bundi buryo akabivuga arandikwa ababijejwe bariko n'ikiganiro muri uyu mwanya bariko baragikurikira gipfa guhera ahafatwa ingingo z'ukuja kurondera abantu iyo bari kugira ngo batahuke gusa ikintu abantu bibagira ni uko hari ibihugu bitatworohereza mu gutahukana bene wacu impunzi zacu Ya- yanavuze kuri michel ati muvuga leta y'u rwanda leta y'u rwanda muyivuga kwiki ntituzoreka kuyivuga kuko irafise uruhara mu kubuza abarundi gutahuka kuko twebwe tubatera akamo ngo batahuke ko hari amahoro bo kabate- bakabatera akamo kuguma mu rwanda ko ata mahoro ahari kandi uri kurabira abana bimwe navuga ba- bose abo bababuza gutahuka babifisemo inyungu kuko baraheza bakaronka inyubako bubakiwe na hase baraheza bakaronka amafaranga ya hase baraheza bakabi n'ibintu byinshi harimo inyungu nyinshi umuntu atokwirirwa aravuga nicyo gituma rero duheza tukavuga tukavuga kandi tuzoruha eh, ntituzoruke buri wiwe a- agwiza ibinonko kandi utosora ifuku yamiza agati mu jisho turabana yogeza aho eh, bazovyumva eh, n'ishirahamwe hasi yenye turayitera akamo hari ibyo rimaze gukora ariko ntibikwiye ku bwacu ntibikwiye bakwiye kurushirizaho bagafasha bene wacu gutahuka hanyuma roha yavuze ati imbibe zirafunzwe yakivuze mu kinyarwanda tuba tuvuga ko imbibe imbibe zugaye reka nambwireho mu kinya- mu kirundi ciza imbibe ntizipfunzwe ziracunzwe abyumve neza ntizipfunzwe ziracunzwe kubera tumaze kubona ibikorwa eh, bimwe bimwe by'ubugomba eh, kuvogera cyangwa gusotora igihugu cy'u Burundi nicyo gituma rero nta- ntitudasya bwose utambara na mukeba nakubita urugohe imbibe zira- eh, ziracunzwe bwabo wifuza gutahuka abantu im- imbibe abantu bava mu rwanda barinjira mu burundi mbere n'abanyarwanda barinjira ariko banza kugenzura neza ikibazanye n'abarundi barava mu bamwe bamwe eh, barava mu burundi bakaja mu rwanda kuko n'izo mpunzi ntiziba zarahungiyeyo yaba imbibe zipfunze izo mpunzi wumva bamwe barazi bujumbura bagasubira hariya n'uruja n'uruza rurahari izo ni ibinyoma nta mbibe zipfunzwe nta mbibe zugaye gusa imbibe ziracunzwe Eh, Egome.
Dr. jean batiste urakoze reka ngeze ngaho ego reka duhe n'ijambo masabarakiza nawe nyine ayagira icyo avuze ko byashyikirijwe na louis michel na laurent reka na jean batiste mu kanya gato
ejenje mvuga abo ba- babuze neza rwose ntibashoboye kuvuga nabi twebwe turabona yuko hari ingorane izo ngorane izo mbibe urumva twebwe turashaka guhunguka tukabura ikintu cy'igihunguro n'ubu tugenda afise abantu bashika cumi hano mu buganda bifuze kugira ngo basubire mu gihugu cyabo cy'u burundi barabuze uburyo bw'uko bagira amahera nanjye singira amahera je nababwiye yuko n'amaguru yanjye agenda nabi Ndi n'umu- ndi n'umukene cyane rwose numva mvugira kuri radiyo amerika ndi umukene koko no kurya birangora aho mvuga nishaka gusubira mu gihugu cy'amavukiro kuko ndi mu burundi sinoba nk'uko ndi hano mu Buja- mu- mu buganda hari n'abandi nabo turi turi kumwe hano barabuze uburyo bahunguka ntushobora kubona imodoka ya esere uguhungure utahe twese turiko turasaba yuko leta y'uburundi nicyo nasabye perezida umumpera inamba yanje ayisikize nkuru nziza ayimuhe nkuru nziza ndaza azomfasha perezida w'uburundi azomfasha kugira mve muri iki gihugu nje mu gihugu cy'amavukiro kuko tumerewe neza ndabwiye ko turaha tutariye kurya ni tombora ugize tombora kugira ngo uronke utuntu uke ego me turabana icumi dushaka gutahura ariko twarabuze ikidutahura kuko nta modoka yo mu- ya seyo kuranga yandikwa abantu ngo ni mutari iriho ariko tumaze gushika mutukura uwishikana mutukura atawuduterereye ama twashika mutukura babahaye isimu yanje bakantelefona abo bantu turi abantu icumi ivyo muri tuba turi mirongo ibiri
yego kuba mu gihugu cy'amavuko yego mwe tubibutse kuko rero ushaka uzosubizwaho n'imyambaro n'abahakaniye ko imyambara atasimaze twarayihinze twarayaducukiye nta murundi yifuza intambara intambara ibyo byakoze twarabibonye yego mwe ubu twifuza amahoro Reka- twifuza mu burundi bw'amahoro kandi n'abahungutse bose bibera bari mu burundi bari mu mahoro basizese ntibantunganya barahungutse n'abandi n'abandi abo ni banini banini nta na kimwe turumva babaye yego mwe reka tubibutse inshuti mwese ko muri kamwe murabandanya kumviriza iradiyo y'ijwi ry'amerika eh, turi kumwe na thomas thomas mwiriwe neza
mwiriwe muruhiga thomas
urugombora Ah, kandi kazina ninde
ndayishimiye ndayishimiye murafite ikibazo murafite iciyumviro mushikiriza
yego ahanini sinagomba gutanga nk'intererano yego
kuko ahanini ubwa mbere bwo nagomba gukebura abadutwara uno munsi Mhm.
iyo ugomba ko abantu bahunguka bivanye n'igihugu baba barimwo bitegerezwa kubanza kugiranira imigenderanire myiza n'icyo gihugu kugira kironke ingufu zo guhimiriza aba banyagihugu bakihungiramwo kugira biyumvemo gutahuka uno munsi rero ndabyo nk'ibiriko biraba mu- hagati y'uburundi n'u rwanda biraboneka yuko u rwanda rutogira ingufu zo kubabwira ati tahuka mu gihe baguma bariko baraterana amajambo hama ibindi bihugu nabyo nk'ubuganda tanzania na kenya waza wumva ngo hariho abantu ngo babinjiramo ngo bajya mu burundi bakabagiza ko ari imbonerakure ngo bakicamwo abantu bagakomerekamwo abantu ibyo byose bituma bagira umutima mubi wo kwibaza yuko aba- aba- ababagirira nabi baca bakabasanga iyo bahungiye rero ibyo novuga nti nka leta y'uburundi yakwiye kubyigisha araba neza ko ati abantu bo baba batobera bagenda guhungabanya izo mpunzi iyo ziri bigatuma boduza ishavu bakavuga bati noneho leta idusanze niyo twahungiye hama ku rwanda naho bakagerageza ibyo bapfa n'u rwanda bakariheza kubwira u rwanda nabwo rubone ko hari imigenderanire myiza kurya tanzaniya yahimiriza abarundi ngo batahe akagira n'abatahuka ni ukubera tanzaniya yahuza n'uburundi iyo baba batahuza n'uburundi burya tanzaniya ntiyari kubwira abantu ngo nimutahuke kandi nabo babyutse icyo bapfa n'uburundi rero novuga nti leta y'uburundi ntiriherere mu majambo kuvuga ngo nibatahuke nibatahuke uburundi bu- ngo bumeze neza umutekano ni mwiza mu gihe no muri politiki y'uburundi uhura honyine hariho ibidagenda neza reka nk'abantu bahunze benshi uhura bafite imigambi bavamwo none afite imigambi avamo akaza abona umugambi avamwo nta nta umuvugira mu burundi ahari Aba- aba- abari mu mugambi wiwe mu burundi ntibagira ijambo ntiba- baratotezwa ntibagira aho bavugira wumva nawe azogaruka yibaza ko ajya gutekanirwa gute mu gihe nabo mu mugambi we nabo egome bumva ko bari thomas igihugu rek- bahashinze reka babereyemo.
mu kanya turashikiriza ico kibazo cawe mushirantahe eh, claude eh, karirwa reka ariko tubanze duhe n'ijambo emila mwiriwe neza
rero neza murihega emila ah, jewe mba muri australia australia kandi kazina ninde akandi kazina ni simbarakiye canke simba simba simbarakiye ego duga kwijambo ikibazo c'imviro turiko tuvuga ku kama leta y'uburundi yateye impunzi z'abarundi ngo zitahuke aho ziri hose
ego cyane murakoze nubwo ikiganiro ndakironke hagati sinari nani ndagikurikirana niyo nabaza ikibazo abandi babajije eh, muraza kuntunga yego hanyuma akabazo nagomba kubaza eh, kajanye n'uko guhunguka nyene hariho eh, ikiganiro cahise hirya y'ejo ki caba c'ugwaruka rw'amahama Mhm.
hanyuma muri ico kiganiro bariko baratubwira ukuntu biyungunganya kandi bakigishanya cane cane imyuga yo guteka n'ibiki hanyuma umukuru wabo yabajije igituma bataza bataza nayo migambi ngo bayikorere mu gihugu cabo hanyuma yishuye avuga ati igituma tutayizana ni uko n'abahunguka tu- twumva bamwe babaho abandi bakicwa hanyuma ikibazo naciye nibaza naciye nibaza ko umenga leta yo yo mu rwanda ntiyemerera abarundi bu- b'imuhama canke abarundi bo mu rwanda guhunguka none nk'umuntu ahungutse yinyegeje none ageze mu burundi ushobora kumenya ko ariho cyangwa atakiriho gute mu mwanya yahungutse akwinyegeza iki ni ikibazo nibajije kuko uwuhunguka ava mu rwanda nibaze kandi nizere yuko adasezera kuko asezeye asezeye yogira ingorane haba ku butegetsi bwo mu rwanda cyangwa cyangwa haba ku basigaye ngaho nyine mu nkambi badashaka cyangwa bafite uwundi mugambi wundi rero ikibazo naciye nibaza mwumbarize uwo mutumire akamfasha ni gute umuntu ahungutse yinyegeza uwasigaye mu ikambi yomenya ko yashyitse cyangwa akamenya uko amerewe egome emile mu kanya ndabashikiriza abatumire banje intererano n'ibyiyumviro mushikirije n'ibibazo ariko hariho amakuru utangaje uvuga ko mu rwanda impunzi ivuye mu ikampi ishobora kumererwa nabi ayo makuru wayakuye he
ivuye mu nkambi yego
ivuye mu nkambi ni uko aho nayakuye ni uko nkurikirana amakuru nkumva yuko igihugu cy'u rwanda cyase yuko impunzi zihunguka zihunguka ku mugaragaro ni ikintu u rwanda rutaremera hanyuma rero mu bihugu byose byakira impunzi nanjye narabaye impunzi nanjye ndazi narabaye impunzi igihe kinini ni ukuvuga mu bihugu byose byakira impunzi iyo leta itararonka inyungu zayo ziyituma impunzi yozirekura ngo zitahe iyo hagize uwuhunguka iyo leta itamurekuye agira ibibazo niko bimeze rero mu mwanya u rwanda rero rutaremerera impunzi ko zihunguka ku mugaragaro nk'uko zaje urumva rero baca bahunguka nk'uko baje umuntu ariko arahunga ntahunga yiyereka leta aba ariko arahunga no mu guhunguka mu mwanya iyo leta itarakwemerera guhunguka iyo leta yakwakiriye nk'impunzi uca uhunguka uyihunga urumva rero ariko ndaguciriyemo ikibazo cyo guhunguka kenshi na kenshi gikurikiranwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe impunzi hca reka ariko mbanze ndabahe n'ibyiyumviro n'ibibazo bishyikirijwe n'abanywanyi bacu thomas ndayishimiye na emile duga ku ijambo umushinyantahe claude karegwa ku buri ibyo bibazo byose babaje
murakoze cyane nagomba banze guhumuriza masaba arakiza ari mu buganda mu buganda aho wumva ntiyorinda guca ku mukuru w'igihugu kugira ngo ahunguke ariko n'umuntu avuga neza cyane mugabo kumbure ni ukutabimenya turafise ubuserukizi mu gihugu cya uganda yo kwitura abari ngaho kuri ubwo buserukizi baca bamunyarukiza bakamwereka inzira yocamo kugira ngo bahunguke ariko ntiyafata n'iyo nzira n'abo bantu cumi cyangwa mirongo ibiri bagashyika aho bifuza gushika naho nyine barabimenyesha badoheza leta y'uburundi ibagirire nk'uko yagiriye abandi benshi bifuza gutahuka ako kamo twakumvise n'abandi bakumvise n'irigwa aragatera ntidushaka ko hari umurundi n'umwe yosigara hanze yosigara inyuma y'imbibe z'igihugu mu mwaka muri uyu mwaka turimo ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda tugomba ko bose uyu mwaka wohera abayishaka bose batahutse mu gihugu cy'amavukiro mu gihugu cy'uburundi hanyuma ubundi ni thomas ndayishimiye yavuze ko yifuza gukebura leta y'uburundi ko yogerageza ikagirana imigenderanire myiza n'igihugu cy'u rwanda icyo twamumenyesha ni uko ngira ngo nta byazi nta na kimwe leta y'uburundi idakora kugira ngo igirane imigenderanire myiza n'igihugu cy'u rwanda kandi nta na kimwe itazokora kugira ngo igiriranire imigenderanire myiza n'icyo gihugu ubwabo nabivuze ndabisubiramwo ntawuhe utisimbiza twebwe turagerageza ahubwo arazo batubwirira nabo bagerageze bagerageze kuko iminwe iryoha inyuranye turondere imigenderanire myiza nabo bayirondere ahandi hoho dukoze twenyine bigaruka kuri bya bindi bya bindi simbarake yajeje kuvuga ntacyo beza ngo bishikeko gusa ikintu bose botegera abarundi bose botegera niba hari impunzi y'umurundi iri mu rwanda bakayibarira yuko mu rwanda bazoyigirira neza izoronka ibi cyangwa biriya ni bya bindi ni rwa rukundo bita urwa mu mpekure ntandagukunda nkakwangira umwana ntandakwana nkawukundira umwana nta muntu yokwankira igihugu cyawe akavuga ko ari ikibi aguhenda yuko we azogukunda gusubiza igihugu cyawe azoba ari uri ko arababesha twere tubana dutera akamo yuko atagihugu kizobagirira neza kizobakunda kikabakundira kurusha uburundi simbarakiye bagira ikibazo cyiza cyane avuga yuko hari abarundi bamwe bifuza guhunguka mugabo leta y'u rwanda ntibemerere nibyo nibyo kuri za mbona kubariye imbo za mbere nimbo za politike kubananya wemeza amakungu y'uko mu burundi bicika bitagenda neza imbo ya kabiri ni ya mvo y'amahigwe y'inka ariyo y'amahigwe y'amakuba y'inka ariyo mahigwe y'imbwa urudandazwa ubwo nabwo rurakorwa kugira ngo abo bantu bashobore kuronka icyo bakura ko kuri ku mbonizi cyangwa ziriya ibyo birabaho umurundi rero ahungutse abundabunda amaze gushyika mu burundi kumbura ashobora kubwira bamwe bene wabo ati muraza nta ngorane imeze neza mugabo no kubyemera ntibabyemera ariko rero ndashaka ndamusabe n'ibyaba bishoboka atubwire nk'umuntu ujya yavuze yuko ngo hari abahunguka hanyuma bakicwa bigatuma abandi badahunguka aduha izina ry'umuntu yobazi yahungutse agashyika mu burundi akicwa ibyo ni bya bihuha ni ya majambo mabi twifuza ko abantu boheba bakareka kuja barambika ibara igihugu cabo ntawankanye na ngwagwaye amahere ego mushantahe namwe masabarakiza mugire ico muvuze ku vyashikirijwe na thomas ndayishimiye na emile mu kanya gaheza
nicyo nkora kuvuga ni ico ca nyuma kuko ico ca nyuma ico nubize gikaze co kuvuga yuko abantu mu rwanda babuza guhunguka bakavuga ibintu bikaze cyane byo gushogoza burundu urumva rero navuze yuko abo bantu babuze abantu bakabima n'umwanya wo kugira ngo biyandikishe bahunguze ibyo si byiza ni ukuri gituma atari byiza navuze ko intambara atakintu izobyara intambara abarundi barayihatse none kubuza umuntu guhunguka utagenda yinyegeze kwinyegeza na byo akwiye kugendera ahabona agashyika mu gihugu cyiwe akakirwa mu mahoro ibyo zo kwinyegeza ntacyo bimaze nibarekura abantu bahunguke babandike muri iyo nkambi niyo mahoro yerekana demokarasi mu bihugu bisangiye imbere ntabwo uno munsi byabaye i burundi bagahungira mu rwanda ejo nawe ni u rwanda abo u rwanda baduhungira mu burundi n'icyo kintu cy'abasangiye imipaka abasangirangendo abasangiye ururimi basangiye ubuvandimwe bakwiye kukivaho kuko icyo kintu kizoteza imbere mu burasirazuba bw'ibihugu byacu turi mu nama y'uburasirazuba habanje kutezera none ubu haje none none ibyo bintu bizaguma biba ubundi zimera mu intambara ntizikibaho kuko abantu baramenye ubwenge izo ntambara ntizabaho zizoba zije kwica n'akasigaye zizoba zije kurendura zizoba zije gutera nyamoko kandi twaraha akanyamoko kagame yaraha akanyamoko mu gihugu cyiza ubundi nabwo yaraha akanyamoko n'abasangirangendo bahutira amatwara none icyo twokora ubu ni ukwikura mu cyiyumviro cyo kubuza abantu ntarekura abantu bahunguye tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe n'uwundi munywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika joseph mwiriwe neza
mwiriwe mwiriwe frederic nkundikije mwiriwe neza murihiga joseph
ni mu rwanda mu ntara y'amajyepfo kandi kazina ninde
bigirimana joseph bigirimana duga ku ijambo ikibazo cy'imviro turi ko tuvuga ku kamo leta y'uburundi yateye impunzi z'abarundi ngo zitahuke mu gihugu
mubanze mundamukize umutumire ni abatumire babiri barakumva
yego yego ndetse utubazo tubiri two kubabaza akabazo ka mbere ku bijyanye n'ibyo by'impunzi ese burya abantu iyo bahunga bahunga mu buryo butandukanye hari abahunze imvo za politiki hakabaho n'abahunze ibibazo wenda by'ubukene noneho nk'uhunze icyo kibazo cy'ubukene akagenda akagera nk'aho mu nkambi akahabona nk'akarimo kamufasha ese nka leta y'uburundi yiteguye gute kumvisha uwo muntu wahabonye akazi kandi aho mu gihugu yari umushomeri izamwumvisha gute gutahuka mu gihe yumva ko naramuka asubiye iwabo atazahabona akazi azasubira mu bushomeri
akabazo ka kabiri
akabazo ka kabiri ese kuri abo bantu bafite inyungu kuri uko guhunga kw'abo bantu leta y'uburundi yiteguye gute kubumvisha kureka izo nyungu baba bafite kuri izo mpunzi kugira ngo babashe gusubira mu gihugu cyabo saba murakoze utubazo twanjye murakoze joseph bigirimana reka duhe n'ijambo nepo nepo mwiriwe neza murihe nepo
ndi mu kirundo mu burundi yego akandi kazina ninde
mutakozwayo janete museni yego tuga kwijambo kibazo cyumviro
ego jewe nashaka kubaza utubazo uwo munywanyi musabarakiza yego
ubwa mbere na mbere ho mbanjije kubaramutsa abatumire bose yaba umusabarakiza n'uwo jean claude yego me
jewe akabazo kanje kuri uwo masabarakiza namubaza ati mbega ko numva nawe woba uri impunzi woba wahunze ryari akabazo ka kabiri nako none kubera iki utarondera ukuntu wohunguka ko n'undi no mu guhunga wiyarandije nta kuntu wo kuyaranza kubona aho mu bugande byaba bitoroshe ko wovayo ibibazo byanjye byaribwa murakoze repo reka dutangure ku bibazo byabajijwe na joseph tubishikirize claude karerwa tuza ku ijambo
urakoze joseph avuga yuko hariho abahunga ku mvu za politike abandi bagahunga ku mvu z'ubutunzi z'imibano kuvuga yavuze cyane cyane ubukene mu bisanzwe iyo politike ni ikintu navuga ko cagutse cyane uvuze politike byose birimo mugabo dufate ko politike ari umuntu kumbure yibaza ati jewe sinshobora kwishira ngo nizane nshobora gushikiza ivyiyumviro nka kumwe byavugwa kare kubera umugambwe wanje ibi canke biriya uwo nawe yohumura turamuhumuriza ko mu burundi imigambwe yose yidegenza n'abariko baragomba gushiraho imigambwe mishasha bariko bagomba kuyishiraho na cane cane muri iki gihe twimirije kwinjira mu matora imigambwe iteza guhiganwa hanyuma rero iyo umugambwe udashoboye utsinzwe ntibatsinda aho uraheza ukitunganya batazotsinda kumbure muri iki kinjana bazotsinda mu kinjana gikurikira amaguru arakuranwa kuja imbere ariko niyo udatsinzwe ubandanya uba mu gihugu ntawe ugutsinda ku itongo ryawe ntawe ugutsinda ku rupapuro rw'umutsindo rwawe ntawe ugutsinda ku butunzi imana iba yaraguhaye hariho rero koko yavuze neza ati hariho n'abahunga ubukene abo barahari kandi benshi mbere ntibajyaho mu rwanda kuko mu rwanda ubukene buhari burasumba uburi mu burundi benshi usanga bigira mu bihugu bya buraya kurondera akarusho kuko ubukene na bwone bivana umuntu ashobora kuba uwo twita umukene twita umutunzi mu burundi kumbure muri amerika cyangwa iburaya bamwita umukene abantu bama barondera akarusho abo n'abantu ntibisanzwe mbere barafasha cyane ibihugu hari ibihugu byinshi bifashwa ku rugero rurenga mirongo itanu ku ijana n'uburyo buvuye mu bihugu baba barimwo byo hanze bya buraya na amerika abo rero nk'abo koko biragoye kubumvisha guhunguka ariko nabone tuguma tubakeneye iyo baje bazana ubwenge barahuye ubumenyi ubuhinga n'imitahe bakaza ahubwo bagafasha abandi bari mu burundi kuzamura ubutunzi bw'igihugu mugabo abo nabo ku bwacu ntibahungiye mu rwanda bagiye mu bindi bihugu ibyo turabizi birabaho birabaho mbere na hariho n'abanyamerika bahitamo kuja muri canada canke kuza muri afurika aho babona boronka akarusho ivyo ni ibintu bisanzwe hanyuma ati muzoku ikibazo ca kabiri ati muzokumvisha gute ivyo bihugu bibuza abarundi guhunguka ni urugamba turiko ni urugamba twatanguye bica mu migenderanire bica mu biganiro biraca mbere no mu kurondera iyo imiryango turimo amashyirahamwe turimo ko yoduhuza akatwumvikanisha nahamubona umukuru w'igihugu cy'uburundi yandikiye mugenzi we ko hoba inama y'abakuru b'ibihugu yo kwiharira ikiharahanga ikibazo kijyanye n'imigenderanire hagati y'u rwanda n'uburundi kuko iyo migenderanire urumva yonona umutekano n'umutekano mu karere kose ibyo n'ibikorwa bizobandanya ntituvuga ngo bizokorwa mu mwaka umwe ariko bizokorwa nta muntu ntituzorera amaboko zubandanya tuvuga dukora kandi twizera kuko impera n'impera gusa tuzoheza abarundi bazoheza bagahunguka ndabona akanya kariko karihuta reka ibibazo byabajijwe masabarakiza na nepo tugerageze kuvyishura mu kanya gatoyi eh, mushenahe masabarakiza duga kwijambo
bimwe babinyishyuriye ngira ngo nta kindi barenza ko kuri ibyo bagiye kwishyura icyo ngomba kwishyura ngomba kwishyura uwaguze ngo nahunze gute ni ugongo kubera ati ntawunguka rero narahunze nahunze kuva bagandagura umukuru w'igihugu ndadaye ndahungira rukore kamaze guhungira rukore ndahunguka ngeze mu burundi mu ntara ya kayanza aho mvuka ndiko nasubiza wa mugabo ariko arambaza ariko izo inyishu wari wazitanze mu kanya gaheze nageze mu ntara ya kayanza hari muri wa mwaka wo guteranya ngo ishinge banyagiza ngo nterane inshinge ngo zo kumara abantu namba ngo bavuga ngo ngo nshaka ko umuganga w'ibitaro mutsinda ibyo bintu ntanabizi nuko ari abantu bandiriye itongo ari umugabo yagize politiki uwo bita kabaka yari misitaneri wa komine mu rupe ndabona
mushiga ntahe masabarakiza nibaza ko izo nyinshi mwari mwaziduhaye mu ntango
isoko ya kayanza bafata amabuye ngo bantere banyice ngizwa nabura amatara yo mu kayanza niwe yaciyanyiza arankirira gushikaho nongera nkahunga uyambaza ngo nahunze gute ndabona akanya kagiye mushiga ntahe masabarakiza reka hano twemereye umunywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika leonse ko tumuha akajambo mu kanya gatoyi reka tumuha akajambo ko inyishu nyinshi bari bazitanze z'ukuntu wahunze reka leonse mwiriwe neza
mwiriwe ugaye mu n'amahoro akabazo kagufi cyane rwose umwanya uragiye duga ku ijambo muri hehe
akabazo nagomba mbaze
duga ku ijambo akanya karagiye
akabazo nagomba mbaze mbere ni kubera iki umuntu umuntu ahungutse abo ku mutumba bacamwirukako rero nahungutse bice ku mutumba ndahagenda hamaze iminsi ine two n'umuryango baciye batwirukako none ubu nongeye guhunga byo igihugu cy'uburundi rero umengo umengo harasaba babisubiramo kwera ego mereka duhe mushanahe claude karegwa neza ko ico kibazo ni kibazo gihambaye cyane gose leonse avuga ko yahungutse aba ari ku mutumba aho aba bakamuja ko bakamwama ko duga ku ijambo mu kanya gatoyi ndabona umwanya ugiye
hamwe abo bantu boba barabikoze iyo tubwira umutumba n'ababikoze bakoze ibidakorwa ibyo n'ibikorwa barakoze amakosa mugabo nawe ntaba ariko arababeja ko abahunguka tubasaba guhunguka neza bakaza bakabana n'abandi muri umutekano niba yahungutse azanye imyifato y'agakoko urumva ko nawe nashobora kuba avize amakosa ubwo akaba yarabikorewe abariko babimukoreye bazokurikiranwa azabamenyeshe
ndabona akanya kariko karihuta nashaka n'umushentahe uh, masarakiza nawe nyene agira ico avuze ku hari amakuru murumva mushentahe masarakiza y'abantu bahunguka aho bahungukiye mu mitumba yabo abanyagihugu bakabajako
genda nkubwiye nyakuba nkunda igihe ndakwereka n'ubu nohungukira mu kayanza nkahungukira iwacu boyirukako mbere bonze imanganya bontwara mu ijoro leta niyo nkingira maze gushika mu burundi genzemera ko zohungukira ibujumbura nicarira ibujumbura rewe nta mugambwe ndimo umukuru w'igihugu n'umushikiranganji w'ubutungane nzobimuganira egome ndabona
yahungukira ku mutumba ndabona w'iwawe akanya kagiye ikibazo cereka impunzi n'ibibazo byose bijanye n'impunzi ni ibibazo tuzogaruka ko ndabona akanya katubanye gato cyane rwose eh, mushikantahe masabarakiza silvestre ndagushimiye cyane rwose ndagushimiye nawe mushikantahe eh, karerwa claude ndeza ko ku kanya mwatoye kugira muganire n'iradiyo ijwi ry'amerika turashimiye abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika bose baduteye akamo bagashikiriza ivyiyumviro n'ibibazo turashimiye engineer maclean tukaba dushimiye kandi na fatukarara yegeranije yatunganije iki kiganiro turabifurije rero mwese amahoro n'umugoroba mwiza
turashimiye mugenzi wacu uh, frederic nkundikije ku kiganiro muri sanga ahejeje